mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha inama nshingamateka y'uburundi yemeje amafaranga miliyoni mirongo inani z'amadolari y'amerika yatanzwe n'ikigega mpuzamahanga cyita ku iterambere mbere kuzakoreshwa mu kuvugurura imyigishirize y'imyuga mu mashuri twumvise ko banyakubahwa bashinga amateka impano biryamuye tukaba rero bitoye ijana ku ijana uyu ni Geraze Ndabirabe ni perezida w'inama nshingamateka y'u Burundi umucamanza muri afurika y'epfo yanze ubusabe bwa jacob zuma wayoboye icyo gihugu bwo gukuraho umushinjacyaha ukurikirana urubanza rwe rushingiye kuri ruswa no kunyereza umutungo wa leta muri brezil komisiyo ya sena yafashe icyemezo cyo kurega perezida jair bolsonaro ibyaha byibasiye inyokomuntu ayo makuru n'ayandi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umucamanza muri afurika y'epfo yanze ubusabe bwa jacob zuma wayoboye icyo gihugu bwo gukuraho umushinjacyaha ukurikirana urubanza rwe rushingiye kuri ruswa no kunyereza umutungo wa leta ni inkuru twateguriwe na fidel niyongabo zuma yavuze ko uwo mushingwamanza yari afise uruhande ahengamiye ko akaba yasavye sentare nkuru yo mu gisagara ca pire marisburg kumuhindura zuma afise imyaka mirongo irindwi n'icenda muri iki gihe yarahakanye ivyaha vya ruswa yagirizwa yarahakanye ivyaha vya ruswa yagirizwa muri dosiye yo mu myaka yo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda yari yerekeye amasezerano ajanye n'ibigwanisho umucamanza pete corn yahakanye ivyasabwe na Zuma yatangaje ko ku nyungu z'impande zose haba uwagirizwa leta iserukira abanyagihugu ikibazo cerekeye Zuma cotegerezwa gutorerwa inyishu mu buryo bwihuta bushoboka mu nzira yisunze amategeko amenyesha ko dosiye yiwe imaze igihe kirekire itararangira Zuma yarapfunzwe mu kiringo gitoyi mu ntango z'uyu mwaka kubera yakengeye sentare mu kwanga kurenguka ku bijanye n'itohoza ritandukanye ryerekeye ruswa yamara yararekuwe bifatiye ku mpamvu z'amagara yiwe zuma yari muri sentare nkuru mu gisagara ca pire marisburg kugira yumvirize niba ibyo yasabye vyubahirizwa uyu munsi leta zunze ubumwe za amerika yasubiye mu rukiko mu bwongereza kurusaba kuyoherereza julian assange umuyobozi wa wikileaks ni inkuru twateguriwe na thomas kamirindi leta zunze ubumwe za amerika irega assange ibyaha cumi n'umunani by'ubutasi kwiba amabanga y'igihugu no kuyashyira ku karubanda mu bihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe assange yatangaje muri wikileaks amabanga menshi cyane ya amerika ya diplomasi n'igisirikari ku ntambara zo muri iraq na afghanistani avuga ko yerekana uko amerika ihonyorayo uburenganzira bwa muntu amerika yaramushakishije amaze kuyatangaza mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri abasha guhungira muri ambasade ya equateur mu bwongereza yahamaze imyaka irindwi equateur iza kwemerera polisi y'ubwongereza kumuta muri yombi iramusohora maze arafatwa ubu amaze imyaka ibiri afunze mu kwezi kwa mbere gushize urukiko rw'ibanze rwanze kohereza assange muri amerika kuburanirayo amerika yarajuriye uyu munsi urukiko rukuru rwatangiye kumva impande zombi julian assange akomoka muri australia afite imyaka mirongo itanu y'amavuko aramutse yoherejwe muri amerika kuburanirayo agatsindwa ashobora gukatirwa kugera ku myaka ijana na mirongo irindwi n'itanu y'igifungo ariko umwe mu banyamategeko baburanira guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika james lewis yabwiye urukiko ko kugeza ubu igihano kiremereye inkiko za amerika zatanze ku byaha nk'ibyo assange aregwa ari igifungo cy'amezi mirongo itandatu n'atatu ni ukuvuga imyaka itanu n'amezi atatu
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umuryango wa afurika yunze ubumwe wafashe icyemezo cyo kwirukana igihugu cya sudani muri uwo muryango kugeza hagiyeho ubutegetsi bwa gisivire ni inkuru twateguriwe nanone na fidel niyongabo uwo muryango watangaje uno munsi kwa gatatu ko wafashe iyo ngingo gushika indwara y'igisivire isubijweho mu gihugu wiyamirije kudeta yabaye mu kuvuga ko ari uburyo bwo gufata ubutegetsi mu nzira itubahirije ibwirizwa shingiro mu nyuma yaho ibanki y'isi yose nayo nyene yafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo yaha sudani umuryango w'ubumwe bwa afurika wari wahagaritse sudani mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda inyuma y'uko abari mu myiyerekano yasaba intwaro y'igisivire barashwe hanze y'icicaro cy'igisirikare ku mugwa mukuru Khartoum yasubiye kwemererwa muri uwo muryango amezi atatu inyuma y'uko leta ya mbere ishyizweho kuva perezida yari amaze igihe atwazagaho Toro Omar al Bashir akuwe ku butegetsi General Abdel Fattah al Burhan yayoboye abagize kudeta yarakuye leta yahahora ku munsi wa mbere w'indwi yongera atangaza amategeko yo mu bihe bidasanzwe umushikiranganji wa mbere abdallah hamdok yahagaritswe n'igisirikare hamwe n'abandi bashikiranganji vyatumye abanyagihugu bashavuye bihereza amabarabara ku mugwa mukuru Khartoum. Hamdok yahavuye arekugwa yamara abandi bashikiranganji hamwe n'abandi bayobozi b'abasivile baracapfunzwe.
arakoze fideli niyongabo muri brezil komisiyo ya sena yafashe icyemezo cyo kurega perezida jair bolsonaro ibyaha byibasiye inyokomuntu ni inkuru twateguriwe na thomas kamilindi ikirego gituruka ku cyorezo cya covid brezil nicyo gihugu cya kabiri ku isi kimaze gupfusha abantu benshi barenga ibihumbi magana atandatu inyuma ya leta zunze ubumwe za amerika inteko ishinga amategeko ya brezil yemeza ko perezida bolsonaro na guverinoma ye babicishije ku bushake kuko banze nkana babigambiriye gufata ingamba zo kurwanya icyorezo bavuga ko kureka covid igakwirakwira bizatuma igihugu kigera ku budahangarwa rusange intumwa za rubanda zisobanura ko bolsonaro na guverinoma ye batinze cyane kwemera inkingo za covid n'imyuka yo gufasha abayirwaye no gukoresha imiti y'amagendu nka hydroxychloroquine itavura na gato no gukwirakwiza amakuru atari yo maze bituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bitaba imana ibi byose byatumye sena ishyiraho komisiyo ya nketi yihariye nyuma y'amezi atandatu imaze ikora yakoze raporo y'impapuro igihumbi na magana abiri isobanura ibyaha bashinja umukuru w'igihugu na guverinoma ye birimo ibyaha byibasiye inyokomuntu komisiyo yemeje ko igomba gushyikiriza ikirego umushinjacyaha wa repubulika ya brezil we ufite ububasha bwo kujyana mu nkiko ikirego kireba umukuru w'igihugu usibye perezida bolsonaro ubwe komisiyo ya sena ya brezil irega n'abandi bantu hafi mirongo inani barimo abahungu be batatu abaminisitiri na sosiyete ebyiri z'ubucuruzi bw'imiti perezida bolsonaro wavuga ko we na guverinoma ye ntacyo batakoze kuva covid icyaduka kugira ngo bayirwanye bivuye inyuma kandi ko ibi birego na nketi byose ari ikinamico rya politiki
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo haravugwa abandi bakobwa n'abagore bavuga ko bakorewe ibyaha bishingiye ku gitsina n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga irimo ishami rya oni ryita ku buzima ni inkuru twateguriwe na fidel niyongabo ivyo bibaye inyuma ya raporo ku maroregwa ajanye no gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu muri kongo yashizwe ahabona mu kwezi guheze abakozi mirongo umunani na batatu b'amashirahamwe y'abagiraneza ica kane muri bo bakorera ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms baragize uruhara mu gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu hamwe n'ayandi mabi afatiye ku gitsina mu gihe c'ikiza ca ebola muri kongo iyo nkuru yatangajwe n'umugwi wigenga ujejwe itohoza mu kwezi guheze ishirahamwe oms rimenyesha ko abandi bapfasoni n'abigeme bagiye ahabona baravuga amabi afatiye ku gitsina bakorewe n'abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza ico gihe nta gitigiri cyabo ryatangaje kubera ari ikibazo kiri mu ibanga iryo shirahamwe ririko rigerageza gufata ingingo zizotuma risubira kwizigirwa ayo marorerwa y'abapfasoni n'abigeme bafatwa ku nguvu kaba akaryo k'amashirahamwe y'abagira neza ku kwikebuka mu kubona ko hari ibintu bitagenda neza muri yo ishirahamwe oms riza ryarirukanye abakozi bane baryo bagaragaye ko bakoze ayo mabi
barakoze fidel niyongabo na thomas kamirindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda kuri uyu wa kabiri hasojwe inama ya kabiri yari ihuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bigize umuryango wa afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ibihugu by'uburayi mu by'ingenzi baganiyeho harimo ibibazo bitari bike bihanze iyo migabane nka covid cumi n'icyenda amahoro n'umutekano ikibazo cy'abimukira ubucuruzi no guteza imbere ubutwererane hagati y'ibihugu bigize iyo migabane ambasaderi fred ngoga gateretse ni umujyanama mu muryango wa afurika yunze ubumwe ushinzwe amahoro no gukemura amakimbirane nawe ari mu bitabiriye iyo nama mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije aravuga ku kamaro k'iyo nama n'ubushake mu gukemura ibibazo byugarije iyi migabane iyi nama yabaye yari inama yamiba mu myaka yose haraheze imyaka itandatu twumvikanye yuko tuza turahura tukayaga urumva ubu rero two dutegura inama yakuru y'ibihugu izoba mu kwa kabiri k'umwaka uza hanyuma tukaba twayaze rero ku bintu bishika nka bine icya mbere ni kuraba ingene tworwanya ikiza cya covid gisizika gisi n'ukuntu twokorana twarishimiye cyane rwose ukuntu afurika yabyifashemo mugabo twaranaganiye cyane rwose n'ukuntu icyanco zoboneka cyane cyane muri afurika cyane cyane n'ibihugu bifise uburyo bigafasha mu byerekeye urucanco kugira ngo abantu ntibabandanye basinzikara ikindi twaganiriye ni ukuntu twoshyira inguvu nyinshi mu bintu byerekeye ibisata by'idero n'ukuntu tworondera abanyafurika cyane cyane bato bato no kubigisha imyuga icyo ni ikintu gihambaye twayaze hanyuma ikindi nacyo twayaze ni ibyerekeye by'umutekano muri afurika nk'uko mubizi burya uburaya na afurika hariho gusa ibirometero cumi na bine ni ukuvuga yuko ibintu biba muri afurika birafise ingaruka ku bihugu bya buraya rero ibyo twarabiganiriyeho turabiganira cyane cyane n'ibyerekeye urujya n'uruza rw'abantu hanyuma turanumvikana n'ingene kwegeranya imitahe izokoreshwa mu migambi y'iterambere muri afurika twayaze neza hari ibyo twahaririye mugabo muri rusange byagenze neza cyane rwose kandi ubu urabye ingorane ziri kuri iyi si nta n'umwe yoshobora kubikemura ari wenyine twagiye tuvuga tuti ibibazo dufise byinshi ni bimwe tugomba kuraba ukuntu twukorana rero kugira ngo tubitorere inyishu fred ngoga agateretse ubu umuntu yihweje ingoga n'ubwira abategetsi berekanye muri iyo nama bisa n'ibintu byafashe intumbero nshasha mwebwe insiguro mubihaniye nibaza yuko intumbero nshasha byafashe ni uko ubu unye dusigaye tuganira nk'abangana tukaganira dusonerana tukaganira kandi turaba ukuntu twese muri iyo migenderanire twakuramo inyungu kera wamenga hariho bamwe bagurisha abandi bagomba kuba bumvirira gusa mugo ntibumvirize mugo ibi byarahindutse ubu rero turaganira nk'abangana bakaganira kandi dusonerana kandi tukaganira tugomba kuraba yuko twokorana kugira ngo dukemure ibibazo byinshi biri kuri iyi si cyane cyane ibibazo biraba afurika na buraya abo bategetsi kandi harabaye amasezerano akomeye cyane rwose hagati y'ibanki buraya eka n'ibihugu nka u rwanda na senegale bwo gushobora gufasha mu gikorwa cyo gutanguza amahinguriro zakora inshansha mu rwanda ayo masezerano yoyo umuntu yavuga ko ni ibintu biteye igomwe cyane rwose ubonye yuko ari ibihugu byo muri afurika byafashe ingingo y'uko badutangura gukora inshansho twebwe turabishima kuko tubona umenga ni ikintu kizodufasha cyane rwose naho uno munsi dushishikajwe n'ikiza cya covid hashobora kuzoza n'izindi ndwara hanyuma ntidushoboye no kuronka uburyo bwo gushobora kugira urucanco rwacu rero iki ni ikintu gihambaye cyane rwose kandi cyashimwe na bose tukaba rero twizeye yuko ibikorwa bizotangura vuba hanyuma tukaraba rero ukuntu natwe abanyafurika twoshobora kuronka uburyo bwo gukora imiti yo gukingira abenegihugu bacu ku bwanyu ingaruka iyo nama yabo bashikangaje izogira ku nama nkuru y'abakuru b'ibihugu itekanijwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ni nk'iyi ndabona ko bizogenda neza cyane rwose kubera yuko iyo bigenze neza hagati y'abashikiranganji kenshi ibindi biragenda neza mugabo hariho ikibazo cyerekeye urucanco rwa covid aho ibihugu bimwe bimwe vyidoze bivuga yuko ibihugu bitunze bigumiza incanco ntazitange mu bihugu vya afurika ico ni ikibazo kizokwigwa n'abakuru b'ibihugu mugabo muri rusangi nibaza yuko nko kuvyerekeye umutekano twarumvikanye ndabona umutekano kuvyerekeye kwegeranya imitahe zokoreshwa vyinshi vyinshi vyarakemuwe nibaza rero yuko muri rusangi vyagenze neza cane rwose kandi twaravyishimiye ururuka ni ugutegura inama y'abakuru b'ibihugu bizoba mu kwa kabiri mwakuze ambasaderi rafael dangoga gateritse ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane rwose kubona mwashoboye kuntumira twabibutsa ko muri iyi nama hanabaye umuhango wo gushyira umukono ku masezerano yo kubaka inganda zikora imiti n'inkingo zirimo iza covid cumi n'icyenda mu bihugu by'u rwanda na senegal i londres mu bwongereza kuri uyu wa kabiri harangiye inama yiswe collaborative circular economy ni ukuvuga ubufatanye mu bukungu bugera kuri bose iyo nama yitabiriwe n'abantu baturutse imihanda yose abandi bayikurikirana kuri murandasi mu bayitabiriye bahibereye harimo rwiyemezamirimo w'umurundikazi Irvine Murame yaganiye n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana nawe wakurikiye iyo nama abanza kumubwira inyigisho nyamukuru yayivanyemo mu kirundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze byari byikimazi cyane kuba kuba muri iyi nama kuba nicaranye n'abandi bubahwa kuba nicaranye n'abandi bakora ibyabo kandi bose bifuza kugira icyo bashyitse ko mu bihugu byabo mu bihugu bitandukanye kuri jewe icya mbere ni ukuntu guhura n'abandi kugira habe habe uko icyo ni ukwita network mu cyongereza kuko umwe umwe wese mu gihugu ciwe arimwo ariko agerageza guteza imbere igisata aba arimwo jewe nk'uwikorera ibyiwe i burundi guhura n'abantu bakora nk'ibyo nkora canke bashobora kuba bari mu mategeko canke bafasha mu by'ubutunzi bigenda bitandukanye ni igihe cyiza cyo guhura no kumenya ibyakunze ahandi ku ibitakunze kubigirako kwiga ku burorero bwiza ama best practices y'ibintu dushobora gukora y'ibyo nshobora jewe gukora mu gihugu canje kugira ngo mbandanye niteza imbere kandi mbandanye nteza imbere n'igihugu mu gisata nkoreramo muri bimwe mu byavugiwe muri iriya nama hari ugufasha abategarugori kwishyira hamwe bakiteza imbere kandi umutungo ubavuyemo ukabagarukamo udatwawe n'abandi iryo somo usanga warikoresha gute mu kigo cyawe infinity group uyobora muri infinity group abigeme n'abagore bose bahakora basanzwe bazi yuko ntibaronka ibintu ntucanke ngo bongere duhimiriza abagore kwiteza imbere kwiga gukora neza kutarindira guhabwa ibintu gukorera n'abagore byonyine ku bwacu no kutugabanura agaciro hanyuma rero iyo abigeme n'abagore bagiye hamwe bakaba bafise iryo hangiro ryo gukora gukorana umwete no kwiteza imbere biraheza bikagaruka no mu miryango yabo jewe cabaye nko guhura n'abantu bafise ivyiyumviro nk'ivyo narisa n'ivyo twari dusanzwe duse muri Infinity Group mugabo babo bashaka no kubishira ku rundi rwego kugira ngo bije no cane cane mu butunzi abagore iyo iyo bagiye mu by'ubutunzi amafaranga yose agaruka mu rugo hanyuma bigaheza bigateza imbere imiryango je numva umengo cabaye nko guhura n'abandi bashimanga kuri ico twari dusanzwe dukora hanyuma bikanatera n'intege kumva yuko ibikorerwa mu Burundi gusa n'ahandi biriko birakorwa mu bindi bihugu muri Afurika i Buraya twese ibintu tubibona kumwe Florian Murame uracyari muto uracyari muto umwigeme ariko ufite abakozi benshi ikigo cyawe Infinity Group gifite abakozi barenga magana atanu muri iyi nama yo mu Bwongereza harimo n'abigeme bakiteza imbere ni irihe banga ryawe nk'umuntu umaze kwiteza imbere ku buryo bugaragara ni irihe banga wasangiza urubyiruko kugira ngo narwo rugukurikire muri iyo nzira yo kwiteza imbere namabwira abo tungana abo nsumba canke abansumba gatoya ko ni naba narashitse nkaho aho nashitse si ukubera ko nciye ubwenge kurusha abandi bose ukiri muto hari amapotunite aza mu buzima hanyuma umuntu akamenya kuyasezisa ikindi naco ukamenya yuko ico wemeye utegerezwa kubikora jewe ku bwanje abakiri bato nuvume ngo nobabwira ngo bagira indoto mugabo bahejeje kugira indoto aho bagejeje kugira abariko abariho banageza no kuzikorera kuko ibintu ntibyizana kuko umuntu ntiyigira wenyine ni ibintu byinshi umuntu agenda yigira ko kandi birashoboka jewe ku bwanje rero ni naba narabishoboye kandi ku bwanjye sindanashika naho nifuza kugera ni naba narabishoboye nta muntu jene n'umwe atobishobora bisaba ishaka bisaba kumenya icyo ushaka bisaba umaze kumenya icyo ushaka ugaca umenya n'ingene witandukanya n'ibitagushikana ku ihangiro ryawe hanyuma ibisigaye ku bwanjye jewe ndemera imana imana igushitsa ku mugambi wayo igufise ko ku buzima hanyuma urumva ibintu bigakomeza kugenda neza Irvine Florian Murame ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika urakoze cyane Venuste niteka unteye kandi abashimye cyane mu Burundi amafaranga miliyoni mirongo inani z'amadolari ya Amerika yatanzwe n'ikigega mpuzamahanga cyita ku iterambere AIDA niyo agiye kuzakoreshwa mu gihe cy'imyaka itanu mu kuvugurura imyigishirize y'imyuga mu mashuri inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Desire Hatungimana turumvise ko abanyakubahwa bashinga amateka impano biryamuye tukaba rero bitoye ijana ku ijana uwo ni gerard ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka ashimira abashingamateka ku gikorwa bari bahejeje kurangura mu kwemeza intego y'itegeko ryemeza umugambi w'ubushikiranganji bw'indero wo kunagura igisata c'amashuri y'imyuga umushikiranganji w'indero gerard havyarimana yamenyesheje ko uwo mugambi uzotuma hahinduka vyinshi muri ico gisata atabigisha bazokarihirizwa ubwenge kugira bigishe ibyo bazi neza abana nabo basohoke bafise ubumenyi buhagije umushikiranganje habyarimana amenyesha kandi ko hazogurwa n'ibikoresho bishasha kandi bigezweho bizotuma abanyeshuri biga neza yizera ko bagiye kuzosohora incabwenge uwo mugambi uje gutorera umuti bimwe abantu benshi baba bidogera cyane cyane amashure yaba amashuri yisumbuye canke za kaminuza aho bavuga bati ayo mashure ntasohora abaja ku kivi ahubwo asohora abashomeri uwo mugambi rero uzotuma abazoba bahejeje inyigisho bashobora kuronka akazi vyoroshe kubera ubumenyi buzoba bwiyongereye kandi mbere bo nyene bagashobora no kwitunganiriza imigambi yabo abazoheza ayo mashuri y'imyuga bazigishwa ubuhinga bugezweho ibizogabanya ubushomeri mu gihugu umushikiranganji francois havyarimana amenyesha ko hari abazoronswa imitahe iri hagati y'amadolari ya amerika amajana atanu gushika ku madolari ibihumbi indwi azova muri izo miliyoni mirongo umunani z'amadolari ya amerika ikigega mpuzamakungu kijejwe iterambere cahaye uburundi abazoba rero bahejeje kwiga bazoshobora kuronka akazi mu ma entreprise asanzwe ahari ariko bashobora kutakaronka bose bisaba rero yuko baca bategura bo nyene imigambi y'iterambere nico gituma iruhande y'ivyo vyigwa vy'ubuhinga bazoca biga n'ivyigwa bijanye no gutegura imigambi babihejeje bakazoca bashobora bo nyene gukora imigambi kandi imigambi izoca ifatwa mu mugongo n'iyi projet mu mashyirahamwe yitaho igisata cy'indero barashima umugambi uje gukemura ibibazo byinshi byarangwa mu gisata cy'imyuga jean samandari arongoye ishyirahamwe bafashe bige arizera ko urwaruka rwiga mu mashuri y'imyuga rugiye kuronka ubumenyi buzobafasha gutegura neza akazoza kabo icyo gisata cy'amashuri y'imyuga cyari gisata gisanzwe gifise ingorane aho wasanga barubatse amashuri ariko ugasanga nta bikoresho bihari ntushobora kwigisha umwana nko kubaza ata bikoresho afise ntushobora kwigisha umwana kubumba amatafari ya kijambere ata bikoresho afise bazoronka akarusho kuko bazoba bagiye mu buzima busanzwe aho bazoshira mu ngiro ivyo bize kandi babinonosoye neza umushikiranganji francois habyarimana amenyesha ko ayo mafaranga azofasha kandi n'igisata c'abakenyezi n'impunzi zahungiye mu burundi bafatikanije n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda desire atungimana kigali ijwi ry'amerika tugume mu burundi mu mezi atatu ashize abarundi bari impunzi bagera ku bihumbi hafi makumyabiri na bitanu baratahutse bava mu bihugu bya kongo tanzania u rwanda uganda n'ahandi mugenzi wacu pierre clave niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda aratubwira inkuru irambuye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru i bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu yemeje ko igikorwa cyo gutabukana impunzi kiriko kigenda neza mu mezi atatu aheze umushikiranganji gervain ndirakobuca yatangaje ko abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu batahutse bavuye mu bihugu vy'akare ka afurika y'ubuseruko bari barahungiyemwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harakiriwe abarundi bangana ibihumbi cumi na bitatu amajana umunani na mirongo ine n'indwi bahungutse bavuye mu bihugu bya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo abangana ibihumbi umunani n'amajana ane na mirongo umunani na batatu bahungutse bava muri tanzaniya abangana igihumbi n'ijana bahungutse bava mu gihugu cy'u rwanda abangana amajana ane na cumi na babiri batahutse bava mu gihugu cya kenya amajana indwi na mirongo itanu na batatu bavuye mu gihugu cy'ubuganda abagera ku icumi n'umwe batashe bava mu gihugu cya sudani bakaba bararonkejwe imfashanyo y'ibanze naho biri uko bamwe muri abo baheruka gutahuka biganiye ijwi ry'amerika ko batararonka ivyankenerwa vyo kubaho mu minsi ya mbere nk'amazu n'ibindi aba n'abashikiye ingozi mu kirundo mu ruyigi n'imakamba bavuye mu rwanda mu buganda no muri tanzaniya twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama inzu nazo urazi ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura ntibarabe nyine ukuntu nyine bodufasha turi batanu jewe maze amezi ane n'iminsi icumi mu kibano n'ukuri nta ngorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'imfungurwa n'uburaro jewe mpereye nk'aho ndashikiye dusabye indaro ku muntu w'umubanyi twari dusanzwe tubana kare ntacyo twikorako ntacyo cya ruguru bose ni nk'abahungutse nta kintu wobaza umubanyi nta kintu wokopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa ubwo bushikiranganji bujeje kwakira impunzi burabizeza ko abajejwe intwaro bariko baragira intonde z'abakeneye imfashanyo kurusha abandi kugira ngo bagarukirwe ko uwo mushikiranganji nyene afise mu nshingano n'ikibazo c'umutekano yamenyesheje ko muri icyo kiringo hasambuwe imigwi y'abagizi ba nabi harimwo n'abateye amagrenade hirya no hino mu gihugu mu mezi abiri aheze ndetse Gervain Ndirakobuca yongera ko kuba abantu ibihumbi n'ibihumbi bikekwa muri ayo mabi bafashwe n'igipolisi harafashwe inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa karashinikov inkoho imwe itera ibisasu bya roketi ibisasu ntezwantoki mirongo ibiri na bitatu amasasu ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo itanu n'atandatu amabomba atanu yo mu bwoko bwa morukiye ya mirongo itandatu harahagaritswe abikekwa ko ibyaha bitandukanye bangana ibihumbi mirongo ibiri n'ijana n'indwi harahagaritswe n'abapolisi mirongo ine na babiri bigenjeje nabi harasamburwa imigwi mirongo itatu n'itatu y'inkozi z'ibibi icyo bikoze asheri niko yagize atwara ishyirahamwe ry'igiteka rihaniye agateka akazina muntu yabwiye ijwi ry'amerika ko abenshi mu bafashwe bazize urwikekwe ry'igiteka rikunze gushyira ahabona ivyegeranyo by'abafatwa muri ubwo buryo benshi abahagarikwa ni ba bandi bikekwa ko bari mu myerekano y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cyane cyane mu rwaruka rw'abatutsi aho abandi nabo ni bamwe bari mu bikekwa ko badashyigikiye ubutegetsi buhari na cyane cyane abantu bo mu migambwe idashyigikiye nuvuga cyane cyane usanga ari seneri msd ndetse mbere n'indi migambwe usanga itemewe n'ubutegetsi buhari rigiteka ryibaza iyo bafungiwe muri iri teka rero tukagira tuti nyabuna kuri icyo gitigiri yatanze nabujya kirengeye kure y'abapfungwa bahari icyo twiyumvira tuti none abo bantu ibihumbi mirongo ibiri bafungiwe hehe barafashe bafungirwa icyo rero bitagiye tumara igiteka yumvira yuko bwa busho butemewe n'amategeko bushobora kuba bwaragwijwe muri iyi minsi kuko mu bihano dufise ni uko mu kwindwi hari hapfunzwe abantu ibihumbi cumi na kimwe n'amajana ane na mirongo ine na batatu ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano bwasiguye ko umutekano wagarutse mu gihugu inyuma y'ibitero vy'amagrenade vyabaye mu kwezi kw'indwi vyeclave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika shuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni diodone cyubahiro amakuru yari ahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho